hello my amazing country people. how una dey oh my people, i dey greet una according to that time depending on where una dey for tanda dey watch me o oh. eh e don red oh mama e don red oh. papa judy austin <laughs> hey hey my country people, oh, i no just understand whether this papa judy austin oh, whether na di sapa of say you yola edoche no dey send money again o we don't understand we no understand the way they worry papa judy austin papa judy austin don't call lee oedeche my people. pipo una know say before Now the chairman of eh, Obombanu association when he be say e come for for judy austin traditional marriage now that one na im papa judy austin go face say make e call Uh, sapet doche, make sapet doche. Call collect bride price when he be say Eh, make eh, eh, you yall check on collect bride price because in don they call dem since then they come so i don't know what thing happen o oh. now papa judy austin come say ah this one when they go meet the man will be saying no every day related to them. i think this you dis yall edoche elder brother that one wey do face like beans What be that name wey carry belle like a mountain of this thing. uh, leo hey, eh, eh, leo yes o so, e come call leo e come say ah shey this uh, leo e come say this one wey be say dey go meet ogbonman wey no dey related to to dem uh, uh, yul make e call yul edochie elder brother my people na so papa judy austin come call yul edochie elder brother o come tell am say leo shey na you be leo. shey na you be leo na you carry your brother, and ogbomanu pipo come come deceive me come deceive me come deceive me sotey una come say eh, sapete edoche dey aware say na sapete edoche your papa na him send you i come gree think say i get in law not doing that say na backyard marriage now una come marry make una come collect una bride price o oh. uchechukwu my daughter don see 99 for her hand now wey say i dey even dey tell uchechukwu my daughter my pipo nke so na no be uchechukwu na jodi ekwesu uchechukwu my daughter don hear am hot una no gree accept am for una family dem go go push am go here push am go there say no muna come carry una bride price say him when e be say be judy austin papa sef eh him no dey even dey as him dey so e no dey fit dey relate with im mate dem for village because dem say dem no do wetin una suppose to do complete finish papa judy austin say um, leo edochie deceive am deceive am sotey e tok say e dey represent im papa say only im papa na im go grant interview say they don't know who be judy They don't know who be uchechukwu no be only that one no. him notice say the whole of edoche family they don't like uchechukwu which is yole eh, um, judy ekwensu say they don't like her. rita the same thing links the same thing all of them, they don't like her. you now you come you call they deceive me you deceive me i be your in-law meanwhile nobody they treat me like in-law nobody dey treat me like in-law your father no fit relate with me your mother nobody fit relate with me just like that. say abeg abeg leo i say make you return back the bride price in fact he say he want to return back the bride price to di edochies dem say im surprise say this whole thing na arrange e come tok say hmm the thing when e be say they pain am for this whole thing be say bed in no be bat in no be say im own moji community say no one want to no want nobody want to relate with and say because they say now for im korokoro I now in daughter go destroy person marriage say so and apart from that, apart from say they say in daughter destroy person marriage In daughter no fit eh, that is di person wey be say he come marry im daughter he no dey fit dey assist am nothing nothing say no say they don do things that way at all that they don do things that way say im don say dis eh, marriage wey be say eh, uchechukwu go marry leo i mean go marry yul edochie He say the respect edoche family they no dey give am respect say they no dey give am respect at all all sort of things wey be say dem dey talk dem no dey give am respect my people not be small tin o oh. no they happy at all He say nothing do the austin they participate for di edoche family dem no fit do meeting wey be say in daughter go dey nothing nothing but for social media im go dey hear say im daughter with im husband dey dey make una show me picture wey be say when e be say dem dey do something for edoche's family When im daughter enter say im hear say anytime say dem dey do something for edoche family na so dem dey avoid im daughter like plague dem go even call you all edoche tell you all edoche say make you no carry that woman come their compound o oh. say na which kind marriage be that even though self say na only yall na na be the man wey be say don earth why in fact e say this whole uchechukwu marriage to yall edoche don cause dem really more harm than good now my people, if una look at this whole matter very well una go come dey ask una sef say this papa judy austin wen e be say all of a sudden now e don dey do u-turn don dey castigate eh, everybody and you want to return your judy eh, bride price no be for im present nine year edoche dey buy bag of rice put for boot both hamper both eh, provision for during christmas you go carry am come drop no be dem dey call yul edoche ogobuchi onye dem dey bless yul edoche because that time yul edoche was spending on them, dem think say na yul na im get di money now it has dawn on them say this whole money wey be say dem were eating dem na queen may na her sweat na she dey hustle the hustle now body dey pepper papa judy austin e first of all go call ogbonmanu chairman Where dem go hire uh, uh, fake eh, ụmụnna uh, fake kindred people fake family people wey be say dem go go stand as eh, edo chase dem now the thing wey be say dey pain this papa jude now be say when he discover say im pikin wey be say dem come marry e be like outcast for the family wey be say dem marry am nobody recognize am only him and uh, yolo na im dey do things now the man say im na elderly man say no matter the matter say the condition of im daughter for that edoches family is not good say because may god no let bad thing happen say something happen tomorrow where im daughter wan start from say no papa judy austin say im want to return di bride price when e be say yola edoche pay for im pikin head say di embarrassment is just becoming too much now as he call leo dey tell leo say leo why leo go come come dey form say eh, him na him papa na him send am meanwhile pete edoche don grant interview say he no know anything now when e dey tell leo that, thing leo come dey tell am say make e no vex so say the way wey papa judy austin dey look at this thing no be say im be o e say this whole eh, judy austin marrying Eh, yul edoche e don really cause am more harm than good say because as im dey so i know say eh, papa judy austin dey say dey claim say dem know say yul edoche marry but yul edoche tell dem say im wife approve of it di family dey approve of it as far as say uchechi don uchechukwu don born say they approve of it meanwhile na big lie be according to uh, uh, leo edoche leo edoche say make papa judy austin go ask im daughter everything say because the picture wey be say dem dey paint give papa judy austin na lie lie picture is quite different from wetin im dey talk say him don see am say papa judy austin dey talk out of ignorance him wen e be say him dey here so na cajole dem cajole am ah. make e join dem you dey see am so you everybody now dey try to to to um, defend their own action papa judy austin he dey talk say you don know say yool edoche na married man with four children na big lie e be the thing wey be say dey worry papa judy austin now be say no money again yul edoche cannot boast of ten kobo He cannot in fact my people, una know say the hardship wey be say dey for nigeria now He wear cover shoe he tie gele he wear coat one bag of rice na na 100k so for you to buy one bag of rice keep for house make you know say eh, They go do dorime for you e no easy so now judy no see money take the help in papa again and in mama All like before wey be say queen may dey run big time supermarket and dkk investment and most of the money wey be say they enter there yul edeche was in charge queen may own a jackie make she just dey work like jackie chan Yul Edochie own na to dey gallivant dey dey uh, eat the free money with Judy Ekwensu open boutique for Judy Ekwensu he and Judy Ekwensu from one hotel to another now things don fall apart the center can no longer hold now Papa Judy Austin don dey use im frustration say im hear wen Sapet Edochie <laughs> grant interview. Eh, I say grant interview He say he no know uh, eh, wen wetin uh, say im just see am for social media say im son marry okay the papa judy austin now will be say they blow fire and So when be say they dey rake dry dry raking say im wan return bride price wen judy austin when they came for introduction or is it that your edoche did not come for introduction When leo edoche stand as the family member when they tell am say ah the papa no dey for some for some family before even if somebody go represent somebody you go call the boy papa una go get that relationship una go talk. no as i hear say ah na the vegetarian actor sir pet edoche the ebubedike one of africa dem say child dia daughter don enter better family everybody wan go better family nobody want to build their own better family as judy austin marry obasi instead of her to build good home e scatter am finish e go go dey scatter person own wey be say the person don already suffer sweat build in fact uh, god the god wey e be say e go punish this judy austin eh we never know uh, we never say anything so now all this one wey e be say papa judy austin dey do whether e dey do am out of frustration o whether e mean am o whether na attention na e dey find o we no know because according to leo leo say does it mean that as papa judy austin dey papa judy austin na small pikin say apart from that apart from that leo say judy austin know everything say everything wey be say e happen say na judy austin na be the master planner now they don rope am put into wetin e no know everybody dey castigate am reach social media na im matter dem dey talk dem say leo leo help support im brother go marry and e get one wife this this that that but nobody fit call am to ask am say why you do this kind of thing my people una know say when a lot of people dey castigate the edochies dem concerning this thing wey be say dem do queen may how dem go dey how ah, then go there. You all yul edoche go go marry judy austin and all of them quiet That time na so social media in law everybody dey go all the edoches family dm dey hala give dem dey blast them. eight of them came out somebody like Link, Link say please o oh, nobody should mention him name o oh. He no dey there o oh. he no even know wetin dey happen the one when wey be say dem dey call uche e tok say eh, make yole edoche become a muslim so that the shati shati go end say if na a lot of people na dem dey for yole edoche position say dem go don give like five or seven women belle na a lot of people dey ask am say uche This kind your yeye just talk wey be say you talk you no talk like mature person because your papa wen e born you wen e be say e make una home conducive una dey una grow up for a very peaceful home your papa follow see fame wen e be say you all edoche see fame how come your papa no go give different different women belle so if you look at dis whole thing you go see say it's like they don't. the family the edoche family sef they don't secretly they envy queen and your edoche union because the union eh, they were progressing even more than the senior ones they were making headway all of a sudden okay when this whole thing happened, when be said dem they tried to cajole queen make queen accept judy accept this polygamy all their mind be say they go break they go break down eh queen may wing say e dey fly queen may dey fly higher intelligence is too much she's making money at the end of the day if to say dem get dat eh, premonition say dis whole thing no go favour you edoche i'm sure dem for no try am now all of dem don dey change math dey change their language eh you see uh, Queen May should forgive Yul doche, No, uh, small time go say Yul doche, will change. It's not his, in his right senses. Make he no dey in, in, in his right senses. Shey Sakpana go make him in sense go correct. They're not the third person. They're not the third person o. Oh. So my people, Yul Edochie wey una dey see so na person wey be say He up using two korokoro I go destroy in home go scatter im marriage so papa judy austin when e be say e dey try to want to dey form jagaban dey say eh make dem come collect bride price carry the bride price go drop for welfare or carry the bride price go customary court because if una ask now judy austin no send am judy austin say all this one wey im papa dey do im don already marry you lynn don marry you lynn don born two children wetin im believe say with time di edoche dem go mellow down dem go take am say as dis court case dey ground wey be say if court finally dissolve di marriage -huh, dat time di edoche dem go take am say any I e be im go dey manage im don tell im papa say make im papa comot body say na im wey be say be judy na im dey marry yul edoche say make e comot body but according to papa judy osin e say how im e go take comot body wen the whole thing dey bring shame and disgrace e no go fit go for the kindred or the umunna meeting when they dey do something im go fit talk because dem go remind am how im im daughter no come pay how dem come pay her bride price all those kind of things. so my people o oh, na the matter wey be say e dey ground be this o oh. na the matter wey be say e dey ground be this now a lot of people dey say may papa judy austin just go chucking himself for one corner make he just go shocking himself for one corner because all this one he dey do it too it, it is too late it is too late i go say dem deceive am who deceive you why you no do investigation in those days if woman want to marry the family of the woman dey go the man place dey go go carry out investigation know the type of family wey be say as they just hear say na edoche son na pet edoche son they no even reason am say this pet edoche son whether na dem no reason anything all their mind be say their pikin wan enter better place because yul edoche was eating kweme money spending kweme money on jude ekwensu and family now everything don yakata dem don dey find way wey be say dem go fit take care abeg my people the matter eh, e tire me as i dey here when i hear this matter say na wow which kind which kind family be this one this mogalo family sef dem no get shame my people o oh, i go dey bring una update as things unfold make una like o oh, make una share our video make una subscribe those of una wanna never subscribe join our membership super thanks also thank you so much god bless every one of you bye